mukomeza kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese ijwi ry'amerika muryumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mugume rero hafi ya radiyo yanyu tubahaye ikaze mwese nshuti bavandimwe
turwanya ko imiti kama cyangwa ingaburo kama zishobora gukoreshwa mu gushobora kuvura ariko twifuza ko byokorwa bitonze amategeko
uwo ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi jean bosco gira uko ishaka avuga ko ubwo bushikiranganji bwifuza gukura akajagari mu buvuzi kama iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ikibazo cy'imirimo mu rubyiruko rw'abanyarwanda n'urw'abarundi bajya gushakira akazi muri kenya turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe na bimwe byavugiwe mu kiganiro muri isanga uyu munsi mugume hafi ya radiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi minisiteri y'ubuzima mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko amashyirahamwe n'ibigo by'ubuvuzi kama n'ubuvuzi gakondo bihagarikwa by'agateganyo nk'uko biri mu rwandiko rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida amenyesha ko uh, hari abigi, abihisha inyuma y'ubwo buvuzi kama mu kwiba abanyagihugu inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nkonyanganda sida jean bosco gira uko ishaka yabwiye ijwi rya amerika igituma ubushikiranganje avugira bwarafashe iyo ngingo hariho ibyo tumaze igihe turiko turabona murazi ko ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu busanzwe aribwo butanga impusha ku mashyirahamwe akeneye gukorera mu gihugu cyacu cy'u burundi hariho rero amashyirahamwe y'abavuza imiti y'ikirundi yahawe impusha n'ubwo bushikiranganji nk'uko busanzwe ariko ayo mashyirahamwe acakoresha izo mpusha bahawe n'ubushikiranganji mu kuja kuvura mu gihe izo mpusha barose ni iz'uko ayo mashyirahamwe yemerewe mu gihugu mugabo ntibisigura ko ayo mashyirahamwe ataja mu banyagihugu kuvura kugira ashobore rero kuvura ategerezwa gusaba impusha mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nk'onyanganda sida bamwe mu bivuza mu bigo bivura bikoresheje imiti kama bakira nabi iyo ngingo uyu ni umwe mu bicwi rya amerika byasanze ku kigo cy'ababikira kiri muri zone rohero bagendana indwara zitandukanye mu miti y'ikizungu nko ku mavuriro amavuriro atandukanye nk'amavuriro aziyimvye ayo makuru makuru umuntu muto muto ufatiye nko kuri wakarete ayo mavuriro makuru makuru umuntu muto muto ntashobora kwakirwa neza kandi ngo avugwe neza nk'uko bikwiye nico bituma rero aya mavuriro y'ikirundi kubera ko bakira neza n'umuntu muto muto bamwakira neza nico bituma umuntu muto muto ashobora kwitura aya mavuriro mato matoyi y'imico kama y'ikirundi umuti w'ikirundi n'uwa kera n'uwa basokuru n'abasokuruza dushobora rero kuza uwukura uri umuntu warutse ejo no hirya y'ejo ibintu vyerekeye ikibazo c'amategeko kirakenewe mugabo mukaraba ukuntu mworohereza mugaca inkoni ngufi ko bajeje kwakira abantu bato bato jewe naje mva mu ntara ya gitega iyi ndwara y'umutima n'indwara y'igituntu abo bagwayi bahurumbira imiti kama basaba ko ivyo bigo bitokugarwa baremeza ko iyo miti kama yabakijije indwara inyuma yo kwivuza ibihe birebire n'imiti ihinguwe igasendwa ni ukuri nk'iyi miti y'ikirundi benshi irabafasha cyane ntitwabone ukuntu mushobora kubahagarika ubwanjye jewe nabona yuko mworeka bakaguma bakora gukurikiza amategeko ni kimwe turabye ibyo bakora ni ibintu byiza kuko uhereye nka jewe kuba nje hano nzanyuma ahubwo ubundi aje kwivuza je narakitse nari mfise ingwara mfurutira nda ahantu hashushe nkaca mfurutira nkiyaga ngiyahakanye nkafurutira nkiyaga nta bitaro na bimwe byo mu burundi ntari bwagereka ndabura igisubizo ndabura umuganga mu burundi yomvuwe bangira inama y'uko mbere nuja muri kenya bakaza kumbaga kubera iyo amibe ariko nicaye aho hantu kuwo muganga kuwo mudogiteri nahahuriye n'umudamu arambwira ati ivyayo byose wewe hariho ababikira bavuze umuti w'ikirundi fiyanse nashinza ngaha ibinini nari maze kurya nari maze gutanga miliyoni zirenga zitatu ngura imiti yo kwa muganga biranga ariko maze gufata uwo muti byose byahise birangira nca ndakira kandi n'abandi bose bambaza nca ndabazana hano nka boriyanta kandi bagakira jean bosco ugira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko iyo ngingo atari iyo kurwanya iyo miti kama ashikiriza ko icifuzo c'ubushikiranganji avugira ari uko hoshirwaho amategeko kugira ntihagire abikika mu kiza twebwe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya igiza ruhonyanganda sida ntiturwanya ko imiti kama cyangwa ingaburo kama zishobora gukoreshwa mu gushobora kuvura ariko twifuza ko byokorwa bisunze amategeko umwe wese ntabwo abikora uko ashaka kuko hariho n'abashobora kwisunga abo bakikika inyuma yabo eh, bagakora ibitari byo ugasanga n'abanyagihugu bariko baracuragirika bamwe ugashobora gusanga bariko batahurwa bituye abatari bo. ni mu ntumbero rero twebwe twifuza ko abo bikora bobikora bikurikije amategeko urwandiko rw'umushikiranganji w'amagara y'abantu rusaba ihagarikwa vy'imfatakibanza ry'ayo mashirahamwe avuza imiti kama ruvuga ko hariko hategurwa amategeko agenga ayo mashirahamwe uwuvugira ubwo bushikiranganji yabwijwe rya amerika ko amwe muri ayo mategeko azarahejije kwigwa ayandi akiriko aratosorwa bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika dukomereze mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda havugwa ikibazo cy'abangavu baterwa inda n'abagabo ndetse n'abasore hanyuma abo bakanga kwiyandikishaho abana bavutse inzego z'ubutegetsi ziravuga ko ikibazo cy'abangavu baterwa inda cyahagurukiwe ko uretse n'ubwo burenganzira bw'umwana amategeko ubwayo ateganya ibihano bikomeye ku basambanya abana ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu temisitokire mutijima nari umunyeshuri narigaga kundana n'umusore birangira nteye inda ahita akacaho aragenda ajya kwihisha nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ndaniyakira nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenza iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu uretse uyu wayitewe n'umusore hirya no hino mu rwanda iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo ubu bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha na cyane ko abenshi baba bava mu miryango ikennye aba ni bamwe mu byo byabayeho baganiriye n'ijwi rya amerika mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana umwana ni twebwe arushya twenyine mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza umwana twebwe arushya twenyine ariko mu gihe umwana iyo afite papa na mama ukora iburyo n'ibumoso niba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona duhura n'ibibazo mu mago ubu se najya kubwira mama ati mpisabune mpa buri kimwe cyose ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka nkareba n'umuturage nakorera igihangayikishije cyane abaho muri nyamasheke ariko ni uko baba babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere abana bacu twebwe batwanditseho twe ubwacu ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa kubu ntaho bafite habarizwa akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana ingaruka ni nyinshi cyane ngo se nakiyandikishaho umwana nkazamuremera iki mfite twumva nyine mwajya mudufasha mukabwira bari abasore bakatwandikishiriza abana bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore aha naho ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi noneho nka nk'umuntu ugiye gushyingirwa muri kiliziya gatolika paruwasi irimutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe noneho nk'umuntu utaba ufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha ubwo urumva we ari nko mu rindi dini urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza kwandikisha abo bana hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe bwana habiyaremye pierre celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi ntara icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere yaba asamwemera yaba atamwemera ko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko igihe umukobwa yaduha amakuru natanayaduha tuzakomeza tuyakurikirane mwarabyumvise ko ubungubu twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru bizagenda bicika ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi magana atandatu y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi mirongo itandatu ari bo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokere urakoze kuri iyi nkuru urubyiruko rw'abarundi n'urw'abanyarwanda batari bake basigaye bajya gushaka akazi mu gihugu cya kenya kubera ko ntako babona mu bihugu byabo ruvuga ko kubera amafaranga ya kenya afite agaciro cyane bibafasha kwibeshaho no gufasha imiryango yabo bamwe muri bo bafashe umugambi wo gukora imirimo itari imenyerewe muri kenya abandi bagakora imirimo abanyamahanga badakunze gukora mugenzi wacu eroje burikaneza aduha inkuru irambuye Albendo Wayo ni umusore w'umurundi w'imyaka mirongo ibiri n'ine nawe yahejeje amashuri yisumbuye mu bijanye no gukora umuyaga nkuba no kuwukwiragiza mu mazu ubu siko kazakora azindukira ku macuniro y'ahitwa indonyo ku mugwa mukuru Nairobi kurondera inyama yotsa turetse ko azotsa mu buryo abakenya batari bamenyereye yanahisemwo kotsa inyama zo mu nda ibitahora bikorwa muri kenya izo nyama zitwa zingaro turagenda ku macuniro tukagura iryanda yose y'impene bakayiduha tukayoza neza isogi tukazitandukanya ijya muzu y'inda y'impene tukayikata tukayikorora neza tukafata rujya rusogi rurerure tukazinga neza amaduhegeje tukayiteka nk'amasaha abiri cyangwa abiri n'inusu tukayishyira ahantu igahora hameje guhora tukayikatagura tukayitungira tugatangura kuzoza abakiriya bakanazikunda abakenya ntabwo bazi kuzikora ahubwo babonye ko turazikora baguma badusaba ko twabigisha kuzikora kandi uwuyiriye avuga yuko iryoshye rwose Selbe wenyene yabonye amasuhukiro muri Kenya na Nizigimana Aristide nico kimwe uwo musore w'umunyarwanda w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yirirwa atembereza amazi ku nkorofani nini cyane izwi ku izina rya mukokotere yuzuye amabido y'amazi agurisha mu ngo ziyakenye ni nawe munyarwanda wa mbere amaze gukora ako kazi atangura dusigurira icyuma yatwara kuko gikora mukogoteni ifite amapine abiri ikaba ifite n'aho umuntu afatira ku maboko ngira ngo na amapine abiri n'amaguru yanjye arimo ni amaguru ane akazi k'amazi gafite amafaranga si kimwe no kuvuga ngo uracuruza amandazi amakahawa amazi kuyacuruza mba mfite abakiriya banjye bamamagara nkabashyira amazi mu mago nkagiraho mparika mukogoteni bakaza bambaza amazi uko nyagurisha nkabahereza uko niko nyagurisha mu kuyagurisha yihaye ihangiro ryo gukora ibintu neza kurusha abandi bakora ako kazi ubwo rero ntabwo najya kugura amazi y'amafaranga atanu nindangiza nyagurishe makumyabiri nyagurishije wa mukiriya nyahereje ntabwo yakongera kugira iki kungurira abonye afite ubucafu abantu baranyizera cyane mfite amabido afite isuku buri kimwe cyose gifite isuku abakiriya bo ndabafite benshi za riyara hehe ahantu hose arume nawe asanga mu kazi akora amenyekanisha igihugu ciwe baramenye umurundi yuko izo zingaro baravuga ati abarundi namwe murafise ubuhinga kuko ibyo bintu n'ijyambere tubibonye mukora ibintu nk'ibyo kandi biryoshye ati turabikunze ati natwe turashaka yuko muzobitwigisha ha murundi akaba ariko aramenyekana ko akora zinga riryoshye bombi uko ari babiri bemeza ko akazi bakora kabatunze ku munsi nkorera amafaranga atari hasi y'ibihumbi bibiri iyo kagenze neza ibihumbi bitatu ndabikorera kandi nkatunga umuryango wanjye nkabasha kwibeshaho nkagura icyo kwambara nkishyura inzu buri kimwe cyose aka kazi karantungishije aho ngeze amaso karangaburira karandihira inzu karanyambika sinokagaya kandi sinonagasuzugura arsitide arafite n'impanuro aho abagenzi we abasore bava mu rwanda bava mu burundi baza bakagira iki bakagerageza kuri ako kazi kuko niko kazi kagize icyo kinjiza muri kenya kuri aba bantu tuva hanze b'abasitizeni tuva hanze y'igihugu kuza nguje gucuruza amandazi aho ikanjo iragufata ugafungwa ariko ucuruza amazi nta muntu ukwirukaho igihugu ca kenya kiri mu vyakira abanyarwanda n'abarundi benshi mu karere baba bize n'abatize hari n'abamaze kuhashinga amahinguriro ariko nubwo amategeko y'umuryango bayasaba akingira mbere n'igihe yarahira gutwara ikiringo ciwe ca kabiri perezida kenyatta akaba yabahamagariye kuza mu gihugu ciwe ku bwinshi ubu abakora badafise impapuro z'akazi birirwa baratabwa muri yompi n'igipolisi eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kwezi gushize amashyirahamwe yibumbiye muri koregitifu ingabire day yakoresheje nanone umunsi wo kuzirikana umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ingabire victoire ese uyu munsi uracyakenewe kandi ingabire yarafunguwe mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu thomas kamirindi mu kanya gashize yavuganye na madame marceline nduwamungu na dr aimable André dufatanye batanze igisubizo Marceline Duwamungu umuhuzabikorwa w'urunana urunane rwa mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Birigi akaba no mu bagize kolekitifu Ingabire Day naho Dr Aimable André dufatanye ni umwarimu muri kaminuza gatolika ya Lyon mu Bufaransa yanditse igitabo cyitwa La violence politico-militaire contre les femmes du Rwanda au rwanda mumbabarire do ndabaga a ingabire ni nko kuvuga ihutazwa cyangwa se ihohoterwa ryakozwe cyangwa rikorwa n'abasirikare kimwe n'irya politiki rikorerwa abari n'abategarugori mu rwanda uhereye kuri ndabaga ukageza kuri ingabire marceline ingabire niwe utangira aduha igisubizo ese umunsi ingabire deyi uracyakenewe rwose iracyakenewe cyane niho abantu batabyumvira neza ingabire de ntabwo yashyiriweho ingabire ni igitekerezo cyaje tuvuga tuti reka dushyireho umunsi mukuru tuwitire ingabire de ingabire kuko ari we wabanjirije abandi gufungwa azize kujya guharanira mu matora ya perezida wa repubulika kubera ko ari we wabanjije turavuga tuti reka dushyireho umunsi ujya gusa n'uwo muri afurika y'epfo bari barashyizeho witwa mandela day uwo mandela day si ukuba ko bibukaga mandela gusa bibukaga mandela n'abandi bose bafatanyaga na hano ingabire day ni ukuvuga ko twibuka abantu bose bazira akarengane kubera ibya politiki n'ibitekerezo byabo ntabwo ari ukuvuga rero ko ari ingabire gusa si ukuvuga ko ubwo yafunguwe akazi kahagaze oya ntabwo kahagaze turacyakomeza kandi hari n'izindi mfungwa nyinshi hari n'abantu baburiwe irengero benshi abo bose ni inshingano yacu gukomeza kuba bavuganira abazajya bafungurwa tuzajya tubyishimira ariko dukomeze dukomereze no ku bandi ari abavugwa cyane ari n'abatavugwa nabo tubiteho murakoze dr dufatanye nawe uvuga yuko uhangayikishijwe mu buzima n'imfungwa za politiki by'umwihariko nyine mu rwanda nk'uko ubivuga none wowe umunsi wa ingabire ubona ari ngombwa koko nk'uko maricelina abisobanuye nkurikije icyo numvise uwo munsi usobanura ingabire deyi kimwe na mandela deyi ndibutsa ko mandela deyi uwo munsi ukiriho ntabwo kuba yaritabye imana byakuyeho ko uwo munsi ujyaho mandela deyi wizihizwa ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwa karindwi bikaba bivuga ko uwo munsi cyane cyane ni ukugira ngo imfungwa si iza politike gusa imfungwa zose n'uburenganzira bwazo bwubahirizwe nkumva ko rero umunsi wa ingabire deyi nk'uko iriyo abamanje kubitekereza mbere babitekereje bivuga umunsi w'imfungwa zose za politike n'iz'ibitekerezo ngira ngo dukunda kwibagirwa rimwe na rimwe imfungwa za tukavuga imfungwa gusa za politike zivuga ko ari imfungwa za politike ariko haba n'imfungwa z'ibitekerezo abantu bazira ibitekerezo nabo barahari benshi cyane mu rwanda umuntu akazira ko afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'ubutegetsi buriho icyo gihe nubwo yaba atari umunyapolitike aba ari imfungwa y'ibitekerezo uwo munsi rero wa ingabire deyi mu gihe abantu bakiriho bazira ibitekerezo byabo bazira kuba bashatse gushinga ishyaka cyangwa se kurijyamo cyangwa se kutarijyamo nkumva ko uwo munsi niba ugamije kugira ngo abo bose babashe kuvugirwa nta cyatuma uwo munsi utagira agaciro kandi uzakomeza ukagire kugeza igihe mu rwanda abo bantu bazaba batakiriho numvise cyane cyane ko ubu ngubu banabirwanya ngo nta muntu ugomba kwiyita imfungwa ya politike icyo gihe iyo bavuze batyo ahubwo ugomba ku kuvuga uti ni igihe kirageze ahubwo ngo turebe kuki badashaka ko abantu baba imfungwa za politike kandi ari imfungwa za politike donc ikintu kimwe navuga gikomeye cyane kugirira nabi umuntu ukanamubuza kuvuga ko wamugiriye nabi igihe rero bikimeze bityo birakenewe ko umunsi nk'uwubaho abantu bakagerageza kwamagana ako karengane kuri telefone turi kumwe na tomasi na clement duhere kuri toma iyo nakunze kubona mu bintu bya politike ndiko ndabona muri kano karere k'ibiyaga bigari umenga turi muri rya shyamba aho igikoko gisumba ikindi aricyo kikimira kuko ndaze urandaraba nk'akarorero uburundi mbayemwo u rwanda kongo uhura umuntu abona yuko azanye icyumviro kinyuranye n'icyo ubutegetsi bwiyumvira aho nyine egizagitema aba yakiriwe igihano cyo gupfa cyangwa umunyororo udahera aba asa n'umuntu yacumuye icyaha cy'inyanduko kimwe bavuga ngo umuntu yavukanye ngira ngo niko bivuga rero rero navuga nti ni ukuraba abantu badutwara mu bintu bya politike muri demokarasi haba no mu by'ubutungane bakaraba ubutungane bwa mbere bugatandukana na politike cyane kuko uno munsi ubutungane nibwo navuga ko buriko burica akano karere aho ubutungane umutegetsi ahagarara hariya kuri telefone ngo naka mupfunge ngo mucire imyaka ibi ubutungane bugaca bukurikiza ibyo nyene ukamenga ntibariko bakora umwuga ni ukwita tekinike ibintu bize bahura umuntu kubera umutegetsi ya telefone ngo mumupfunge mumugirire ibi n'ibi n'ibi agaca bagaca bemera uko nyene hama mu bijanye na demokarasi navyo teno hanura abategetsi babitwara muri kano karere yego bamenye ko ari bo uno munsi ejo nawe hashobora kuza abandi kuko ntawe usazira ku ngoma ingoma ziragenda zirakuranwa iminsi yose akama yiteze yuko hashobora kuza uwundi amusubirira ahubwo agategura gukora neza kugira ibyo azokwambikwe ikidare n'aho azoba yarashaje uno munsi mandera baravuga bati mandera deyi kubera yaraharaniye yuko abanyororo bafungurwa kandi aremera arafungwa nawe arihangana kugira habeho akarengane gacibwe muri afurika y'epfo rero uno munsi umutegetsi iyo ari ku butegetsi arifuza guhutaza abo atavuga rumwe akifuza guhutaza abana bariya kugira umenge agume ku butegetsi yitwa igihangange bamutinye nk'ingabire azanye icyiyumviro kinyuranye na leta agaca apfungwa agaca yitwa umumenja kandi ata kibi yakoze akaremwekwa kwa ibyaha byose njyana ibyakozwe atahari urumva ko tuba turiko turajya inyuma tutaba turiko turatera imbere ye toma reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo na Clement ibyo byose ingabire victoire guhaguruka iwe agasiga abana n'umudamu n'umugabo na- n'umuryango agata n'akazi ke ikintu cy'ubutwari cya- gikomeye cyane yari akoze nk'uko dogiteri yahoze abivuga rwose ni benshi usanga bavuga ariko ukabona nta buryo cyangwa se gufata icyemezo kugira ngo bahaguruke babashe guharanira uburenganzira bw'abandi bumve ko abantu bose baba mu buzima bwiza kandi bumwe ubwo rero kuba ingabire victoire yari akoze kiriya gikorwa cyari igikorwa cyiza kandi cyari cyanejeje n'abanyarwanda hafi ya bose kuko benshi bari bishimye bari kuvuga ngo tubonye umuntu wenda ushiritse ubwoba kugira ngo aze agire icyo yabasha kuvuga cyangwa se gukosora ubwo rero rwose turasaba ko ubutegetsi bw'u rwanda bwakugura amarembo ya politike bukumva abatavuga rumwe n'ubu- nabo bukumva ibitekerezo byabo kuko ndatekereza ibitekerezo yari afite byari ibitekerezo byo kubaka abanyarwanda bose muri rusange Eh, ubwo rero wenda nasaba kugira ngo babugurure amarembo iterabwoba barigabanye kuko urabona kugeza kuri uyu munota nk'uko dogiteri yabivuze asa n'umuntu nubwo bavuze ngo arafunguye ariko n'isaha aracyafunze kuko urabona amaze iminsi miremire cyane atagira icyo avuga kubera ko bawumvishe ijambo perezida wa repubulika yavugiye muri nteko ishinga amategeko arimo aravuga ngo twamusubiza iyo yaturutse cyangwa se tukamusubiza hanze aga- akongera agasubira ishanga urumva ni ijambo rikomeye cyane ryumvikanisha ko n'ubundi kuba bamufunguye kuriya ari ari ibyo kurenzaho ntabwo bamufunguye bashaka ko ashyira ahagaragara ibimurimo ahubwo bamufunguye kubera ko hari icyari kibuye kibirukansa ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka duhe ijambo Marceline Duwamungu agira icyo avuga kuri aba bantu babiri Thomas na Clement Thomas ni umurundi Clement ni umunyarwanda icyo navuga ni uko ngewe mushimishijwe n'ibitekerezo bashoboye gutanga kuko ngereranyije n'ibiganiro twagize mu minsi ishize akenshi habaga hari impaka zikomeye za ngo turwane urebye bamwe batemera rwose bati ibyo byo kuvugira izo mfungwa za politiki nta n'izibaho cyangwa se ah, ngo murapfobya jenoside cyangwa se mura murarwanya ubutegetsi yashimishijwe n'uko aba bantu babiri bashoboye kugira igitekerezo kimwe n'icyacu Dr dufatanye utu tuntu hatuvugaho iki icyo navuga ni uko namanza ngashimira tomasi na Clement bavuze ibintu bikomeye cyane gutandukanya mu rwanda bavuga ubucamanza ndibuka urugero rumwe hari aho mu rukiko mu rubanza rwariho ruba wenda ntitunavuge na madamu ingabire tuvuge na diane hari aho yabwiye abacamanza ati namwe simwe ati nzi ko eh, iyo namwe mwari mushoboye ku- kuruca mufite ubu- ubwisanzure mwakandekuye icyo thomas yavugaga ni icyo ibyo akaba ari byo tubuze cyane mu rwanda aho umukuru w'igihugu eh, ubundi wakagombye ari kuba mu kuba ari mu butegetsi nyubahiriza tegeko aca imanza umuntu umwe ntaca imanza ngo abe porokireri ngo abe n'umupolisi akora ibintu byose Eh, na Clement yari yavuze neza eh, avuga ati ni byiza ko abantu bahabwa ubuta- uburenganzira bwo kuvuga tureka abo bandi twavugaga eh, diane ingabire erega hari n'abandi dufate nk'urugero umutegarugori bahindura igikoresho ntabwo ari byo ukwiye kuba umudepite cyangwa se umushingamateka ari uko wabitorewe kugira ngo ujye mu butegetsi ufite ijambo n'ubu- n- n- n'ingufu bijyana nazo Eh, iyo rero umu- umutegarugori bamukoresha Eh, navuga nk'urugero ndatanga urugero rw'umuntu bita madamu rose akabuye ubutacyumvikana mu manza zariho mu bufaransa bigeze kumukoresha nk'igikoresho Eh, ibyo ndavuga ibyo wahoze ari minisitiri kushineri yavuze ko yabwiye abanyarwanda atari ko se ubundi kugira ngo mubone dosiye yanyu nimugire umuntu umwe aza yifatishe bahisemo ntabwo ari we wavuze ngo ndaje mumfate ahubwo ubwo baravuze bati ni wowe wa mugore we niwe wenyine wari umugore muri iyo dosiye y'abaregwaga aza wenyine baramufata mu rwanda barababwira bati mujye mu mihanda mu- mu- mu- mu- mwiterere hejuru muvuge ko igikuba cyacitse ko wafashe umuntu nyamara kushineri yaje kuvuga ko bari babyumvikanyeho ubu uwo roza kabuye yateshejwe agaciro nk'umudamu yateshejwe agaciro bamaze kumukoresha ibi navuga ibidakorwa kuko umuntu wese akwiye kugira uburenganzira bwe noneho ibyo byose nibyo bijyanye n'ibyo ezekiyeli yavuga ati abategarugori ntabwo biyizera umutegarugori yakwiyizera ate iyo abona eh, umuntu adafashe ubutegetsi ngo avuga ijambo rirengera abandi bategarugori niba ari umutegarugori uretse ko n'umutegarugori adakwiye no kurengera abategarugori gusa ahubwo akwiye kurengera n'abandi bose ba- barengana bafunguye ingabire bafungura diane ariko abagabo eh, nyuma yaho y'iminsi mikeya bonifasi yarabuze ntawuzi iyo ari mushayidi yafunzwe mbere y'abo bose Eh, nongere mbisubiremo eh, ndabaga i- i- ya- yarengeye n'abagabo
icyo rero cyari igice kiganiro muri isanga cyahise mu kanya thomas kamirindi yaganiraga n'abatumirwa ndetse n'abakunzi b'ijwi ry'amerika inshuti rero aha niho dusoreje ikiganiro twabateguriye kuri uyu mwanya ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri zuber fasiri gebeho na geoffrey mutagoma kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu